Mandanya kumviriza ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda mwaramutse inshuti bakunzi muzindukanye natwe mu biganiro vya kino gitondo kuri mikoro muri kumwe na Joe Diane ni nahazwe ngiye kubashikiriza amakuru tubafitiye tukayahera kuyagezweho irya nino kw'isi na mugenzi wacu Aloise Bigirimana.
urakoze diane tuyahere kuyavuga muri afurika abasirikare bafashe ubutegetsi muri gineya barahagaritse uwahoze ari umushikiranganji w'amahinguriro tibu kamara amasaha atari make ejo ku munsi w'imana baca basaka n'inzu yiwe kamara yari kandi umuvugizi wa leta ya alpha konde yakuwe ku butegetsi na kudeta y'itariki zitanu z'uku kwezi kw'icenda imbere yo gutwarwa mu kibanza kitamenyekanye nk'atasiguro zitanzwe kamara yahavuye arekurwa ku muhingamo w'ejo ku munsi w'imana nyene inyuma ya kudeta muri guinea iyo komite cnrd yabwiye leta yakuwe kwirinda ikintu cose cohungabanya amahoro y'abanyagihugu bagirije kamara kuba atubahirije ivyo yiyemereye tukiri muri sahele akagwi k'abasirikare gatwara muri mali karimye amatwi ejo ku munsi w'imana abategetsi bo mu bihugu vyo mu burengero bw'isi hamwe n'abo muri ako karere abo bategetsi bagabisha ico gihugu kutinjiza abasirikare b'abacangiro b'ishirahamwe ry'uburusiya ritegamiye leta ryitwa wagner ricungera umutekano abategetsi ba mari bavuga ko kwitiramwo abo bazokorana ari amahitamwo n'uburenganzira bwabo ubufaransa bwahoze bukoronije mari buvuga ko bute kubiri n'ayo masezerano ni mu gihe ako kagwi k'abasirikare muri mari kaza kegereje gusinya amasezerano yo kuzana abo basirikare b'abacangiro barega igihumbi bazomenyereza igisirikare no gucungera umutekano w'abategetsi
washington ijwi rya amerika muyavugwa hanze ya afurika leta zunze ubumwe za amerika iriko iragerageza kuzibira urubibe ihana na mexique mu gasagara ko muri leta ya texasi aho abimukira bava mu gihugu ca haiti bashinze ibirindiro uku kugerageza kugaruga urubibe kwari gutumbereye kuzibira umuzo wabo bimukira ibyo byabaye ejo ku munsi w'imana mu gihe abategetsi batanguye kuriza indege bamwe muri abo bimukira babasubiza mu gihugu cyabo haiti benshi muri abo bimukira bari bamaze imyaka baba mu bihugu byo muri amerika y'epfo ariko ubu bariko barondera ubuhungiro muri leta z'ubumwe za amerika kuko ubuzima bwabananiye muri brezil n'ahandi abaharurwa mu bihumbi ubaba munsi no hafi y'ikiraro kiri muri ako gasagara ka del rio ka texas gahana urubibe n'igihugu ca mexique muri afghanistani umuhari w'iterabwoba islamic state khorasan mufunyafunyo isk ejo ku munsi w'imana waremeje ko wagavye ibitero ku batalibani mu mpera z'indwi mu gisagara ca jalalabade muri afghanistani uwo muhari wemanze ibitero bitatu vya bombe bitandukanye ku modokari z'abatalibani i jalalabade ku munsi wa gatandatu iyindi bombe itegwa kuri uwimana abavyiboneye babwiye ibimenyeshamakuru vyo muri ico gisagara ko abatalibani bakomerekejwe n'ivyo bisasu batwaye kwa muganga umunsi umwe imbere y'ivyo bitero abantu bashika kuri babiri barishwe mu rukurikirane rw'ibitero muri ako karere ikaba ari igitero ca mbere cahitanye abantu kuva abasirikare ba leta z'ubumwe za amerika bakuye akarenge muri afghanistani ku itariki ya mirongo itatu z'ukwezi k'umunani guheze uwo muhari w'iterabwoba isk waremanze kandi ikindi gitero cahitanye abantu barenga ijana ku kibuga c'indege c'i kabul mu mpera z'ukwezi k'umunani igisagara ca jalalabad mu buseruko bwa afghanistani n'umugwa mukuru w'intara ya nangarhar ahacumbitse iryo shami ry'umuhari w'iterabwoba wa leta ya kisilamu
aloyize bigirimana urakoze kuri aya makuru yose waduteguriye ukaba uhejeje kudushikiriza aya n'ayandi nibutse abakunzi b'ijwi rya amerika ko ashobora kongera kuyasanga kuri we zitatu akaburungu radiyo yacu vewa akaburungu komu nongere ndabashimire ko mandanya kumviriza ijwi rya amerika isamira na washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mu burundi muri ko mutwumva ku mirongo migufi ya shotweve kuri metero mirongo ibiri na zitanu mirongo itatu na rimwe na mirongo ine na rimwe mu rwanda turi kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu y'ijwi rya amerika ingingo nkuru nkuru zigize igice cya kabiri c'amakuru tubafitiye muri kano gatondo umurwi tabara urwanya ubutegetsi bwo mu burundi utangaza ko kuwa gatandatu ku mugoroba wagavye igitero ku kibuga c'indege kiri ku murwa mukuru w'ubutunzi i bujumbura nijoro mu masaha y'isatanu zirengaho naho twagavye igitero ku kibuga c'indege ca bujumbura citiriwe medirindo day intambara zikaba zanabandanyije n'uno munsi uyu ni patrick nahimana avugira umugwire de tabara urwanya ubutegetsi bwo mu burundi igisirikare c'u burundi co yamara gihakana ivy'iki gitero kivuga ko atacigeze kiba muri make hakurya y'uburundi mu rwanda mu masaha ari make sentare nkuru y'ico gihugu iburanisha ivyaha vyambukiranira imbibe n'ivyiterabwoba iraza gufata ingingo ku rubanza rwa paul rusesabagina atavuga rumwe n'ubutegetsi bw'ico gihugu nino nkuru nayo nyene turayigarukako mu kanya gato muri hafi y'amaradiyo yanyu tubafitiye n'amakuru agezeho mu gisata ca sport n'imikino itandukanye mu burundi no mu rwanda amakuru yacu tuyahere mu gisata c'umutekano aho umugwi wede tabara urwanya ubutegetsi bwo mu burundi wemeza ko kuwa gatandatu ku mugoroba wagavye igitero ku kibuga c'indege gikuru kiri i bujumbura ku murwa mukuru w'ubutunzi bw'ico gihugu mu itangazo uwo murwi waraye usohoye wavuze ko hari abasirikare b'u burundi batari bake bakomerekeye mu mirwano uwo murwi wemeza ko wahuriyemwo n'ingabo z'uburundi ku ruhande rw'abo barwanyi bavuga ko hakomerekeye umurwanyi umwe gusa uburundi bwo bubeshuza ano makuru yose ibindi tubaze mugenzi wacu pierre claver niyo nkuru akora ijwi rya amerika i kigali mu rwanda umuhari w'abagwanyi witwa rede tabara wavuze ko warashe ibisasu byinshi ku kibuga c'indege mpuzamakungu ca bujumbura mw'ijoro ryo ku munsi wa gatandatu ushirwa mungu nk'isaha zitanu ni mw'itangazo ritoya uwo muhari wacishije ku rubuga rwa twitter rede tabara yongeye ko iti twaranatanye mu mitwe mu gihe nk'ica isaha imwe n'abasirikare bo muri bimwe mu birindiro bicungera ikibuga c'indege ca bujumbura twarateye n'ibibombe bitari bike yamara igisirikare c'igihugu cavyamiriye kure umuvugizi w'igisirikare colonel floribert bigereke yaranse kugira vyinshi avuga kuri ico gitero mu majambo make tubwiye ati ivyo muvuga twebwe ntavyo tubona uwo muhari rede tabara wavuze ko wishe abasirikare b'igihugu ufata n'inkoho wowo wavuze ko ataco wahatakarije ibi igisirikare c'uburundi nticadukundiye kugira ico kibivuzeko kuko umuvugizi colonel floribert bigereke atashimye kwishura ku bibazo vya yacu nta n'urundi ruhande atagwegamiye ruragira ico rubivuze ko ico bikoze bamwe mu banyagihugu baba ku nkengera y'ico kibuga c'indege mu makartiye ya rukaramu n'amaramvya bemereye ijwi rya amerika ko mw'ijoro buca haba ku munsi wa mungu bumvise ibikoho vyinshi umwe muri bo yagize ati twari tugira tuje kuryama duca twumva amasase menshi yamaze nk'isaha imwe canke irenga gato harimwo n'ibisasu bimeze nk'amabombe vyaturitse cane incuro nk'indwi canke umunani gushika ubu ntituramenya ivyo arivyo kuri uyu wa mungu umukuru w'igihugu yaciye kuri ico kibuga c'indege ca bujumbura citiriwe mercure ndadaye agana muri leta zunze ubumwe za amerika kwitabira inama y'ishami mpuzamakungu oni abanyarukaramo babwiye ijwi rya amerika ko umutekano wari wakajijwe bikomeye kuva mu gatondo kuri uyu wa mungu ku nkengera y'ico kibuga c'indege ndetse ko hiriwe harakogwa amasakwa mu mazu muri ico gice abasirikare n'abapolisi benshi nibo bahazungurutse nk'uko abo banyagihugu babidutangarije ikibuga c'indege ca bujumbura nico conyene uburundi bufise gikoreshwa mu ngendo ziva canke zija hanze y'igihugu kuri uyu wa mungu abakozi b'ikibuga c'indege ca bujumbura bavuze ko ibikorwa bitahungabanye umwe muri bo yagize ati indege y'ababirigi n'iya etiyopiya zazanye abantu atangorane hari n'abandi bafashe ingendo ayo masase ntaco yahungabanije nta n'icononekaye ico kibuga c'indege citiriwe Mercure Ndadaye gifatanye n'ishamba cimeza rya Rukoko muri iryo shamba leta yama yavuze ko hariyo abagizi ba nabi abagwanyi ba Rede Tabara biyemerera ko bafise ibirindiro muri iryo shamba cimeza rya Rukoko no mu buseruko bwa Republika ya Demokarasi ya Kongo hakurya ya Rusizi uruzi rugabura ivyo bihugu bibiri uwo muhari wavutse inyuma yo kugerageza guhirika ubutegetsi bw'uwari perezida Pierre Nkurunziza ryaburijwemwo mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu Pierre Claver niyo nkuru Kigali ku bwijwi ry'Amerika Claver mu kiganiro rero narayingiranye n'umuvugizi wa Red Tabara Patrick Nahimana nabanje nongera nsubira kumubaza ko vy'ukuri bateye ikibuga c'indege kiri Bujumbura ndanamusaba kunsigurira aho bateye baherereye n'ico babikoreye ego cyane turabyemeza nijoro mu masaha y'isatanu zirengaho naho twagabye igitero ku kibuga cy'indege cya bujumbura cyitiriwe metero ndabaye intambara zikaba zanabandanyije n'uno munsi muvuga ngo zarabandanije zabandanije kuva ejo zibera he aho zatangure niho zikibera ejo inyuma y'igitero twagabye ku kibuga cy'indege mu masaha y'ijoro twebwe twasubiye mu birindiro byacu mu ishyamba rya rukoko niho rero uno munsi abasirikare b'igihugu baza bakurikirana badukurikirana niho rero intambara ziba zabereye uno munsi mu ishyamba rya rukoko hanyuma aho ku kibuga c'indege citiriwe melchior ndadaye abahazi hariho iyinjiriro ryinjirira ko abaza baje gufata indege hariho irindi ryinjiriro riza ryinjirira ko abavuye mu bihugu bitandukanye binjiye mu burundi mwebwe aho mwagaze igitero ni hehe ni ku bwinjiriro canke ni ku busorohokero bw'ikibuga c'indege citiriwe melchior ndadaye ahantu hoba hashikiriwe n'ibitaro byacu haja ku mapiste ajya indege zuru cyangwa cyangwa zigacako izindi nazo zigwa ku birindiro birinze ikibuga cy'indege muri rusange mwabibonye gute ko aho mwononye ari ahururukira n'ahagurukira indege ni ukuvuga ko mwari mwinjiye indani aho utera uhabona iyo umusirikare mushobora kuyasanga ntabona twese twarahabona ivyahononekariye uretse aho indege zugururukira n'aho zigurukira mutubwiye bindi n'ibiki ibyahononekariye ku kibuga cy'indege yego no muri iyo migwano muvuga ikibandanye piste piste amaobi yarandomanye piste kuri kibuga cy'indege nk'uko navuga ariko mu migwano yabandanije barabye abaziga babye ibitego barabacemo abasirikare batatu hamwe n'imodoka zo bibiri mwateye ubwahe bwoko bw'ibigwanisho ubwahe bwoko bw'amasaso mu hoza harikirikwa
mutera mwari mugamije iki ariko hariho abariko baravuga bati mwashaka kurizamo urugendo rw'umukuru w'igihugu vyiteze ko ava aja i new york mu nama igira mirongo irindwi na gatandatu ya onu ivyo nivyo nivyo mwashaka gukora canke hari ikindi mwari mugamije sibyo kuko twebwe urugamba igihe twarutangaye twatangiye tujya kurwanya urwo rugendo rwa perezida vayisan bishimye ahubwo ni ukurikirane mu byo dusanzwe turimo mu rugamba turimo kurwana tugomba gushaka mbere ko bonza uburubu tugomba kwerekana yuko tuhari turiko turakora akazi kandi tuzobandanya n'ibyo bundi
ivyo mukahitamo kuvyerekana muciye ku kibuga c'indege iyo ni kipe iri mu makipe menshi twotora ngo kuko ku kibuga c'indege ni ahantu hakomeye ku buzima bw'igihugu rero iyo mwose turwana kugira ngo umugwanyi ufite uburyo bw'ikiboko umugwanyi ubwo rero twahisemo twebwe aho hantu muri uwo mwanya ni nk'uko meje canke hirya yeje twotora ahandi hantu naho patrick akabazo ko kuvuga ko mutabikoze kubera urugendo rwa perezida w'uburundi evariste ndayishimiye ahava akora i new york muri leta zunze ubumwe za amerika mwavuze ko atari co mugamije ibitero nk'ibi bivugwa bikunze kuba mu gihe hari ikintu nshimirije kuba mu gihugu c'uburundi canke kiriko kiraba ku burundi aha turatanga nk'amanama atandukanye yagiye araba mu burundi hakavugwa ibitero muribuka ibitero vyo mu rumonge muribuka ibitero bitandukanye vy'ahandi hantu kubera kino n'ivyo bitero vyama biza canke bishika akenshi mu gihe hari ikintu kigomba kuba ku burundi kigomba kuvugwa ku burundi yaba amanama mpuzamakungu yaba ivyegeranyo bitandukanye yaba amanama abera mu burundi yaba amanama abera hanze ariko akitabira bitabirwa n'abategetsi b'u Burundi kuki vyama vyahuriranye ibitero rero dutabara karindire y'iwacu imyaka ibikora ntituraba ayo manama ariko hari igihe bihurira na bigashika rero rero ifite rero anabari kampanaje kubera ndetse kumenyekana mu makungu bakamenya yuko igihugu cyose gifite ibibazo kandi bakabisarirwa bigatorerwa umuti ubu rede tabara muvugira iri mu rukoko gusa iri mu gihugu cy'u Burundi igwanira hanze igwanira he ndetse tabara niba ndavuga ngo no mu gutsinda iri mu rukoko wonyine nta ntara n'imwe wajya mu gihugu cyose ugasanga muragwanya reka abantu abavugana bo ko hariho ibitero mwiyitirira mutagavye ku ruhande rwa rede tabara bobo bari mu kuri nta kuri barimo oya abantu bavuga ko twiyitirira ibitero tutakoze nta kuri na gutamye barimo rero tabara iyo uvuze ikintu nuko ibara gikoze kandi ubwo ubishoboye iyo tuvuze ikintu ko twabikoze nuko tuba twabikoze koko abo bandi na bimwe mu bafite muri ibyo bonyine byo gupfobya umuhari ibindi izo ari zo muri abo myuga ko baba bariko bariyibesha cyane patrick nahimana uvugira umurwi urwanya ubutegetsi bw'uburundi rede tabara murakoze kuri kano kanya muhaye ijwi ry'amerika murakoze byanya nyine ndabashimiye ijwi ry'amerika twarondeye igisirikare cy'u Burundi naco ngo tukivugishe nk'uko tuvugishije redi tabara ariko colonel floribert biereke akivugira ntiyashima gutanga ikiganiro yari kwishuramwo ibibazo twari tumufitiye muri make nk'uko mwavyumvise ariko reka tubibutse ko yahakanye ko iki gitero redi tabara yemanga cabaye ano makuru yose mushobora kongera kuyasanga kuri wezi itatu akaburungu radio yacu voa akaburungu com
bakunze baradijwe rya amerika mutuye mu burasirazuba bwa repubulika ya demokarasi ya kongo tubararikire kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradiyo akurikira radiyo kominoteri la voix de mikeno ibunagana ni ku murongo wa fm mirongo ugwenda n'ugwenda n'ibice birindwi radiyo ngoma na amani mu mujyi wa baraka kuri fm mirongo inani n'umunani n'ibice umunani radiyo baraka fm nayo iri mu mujyi wa baraka ku murongo wa fm mirongo ugwenda na kane n'ibice bine radiyo kominoteri de la verite ikorera mu mujyi wa kiwanja kuri fm mirongo cyenda n'icyenda n'abadukurikira bari mu majyepfo ya uganda mwakumva ibiganiro byacu kuri radiyo ijwi riyobora voice of muhabura ku murongo wa fm mirongo urunani n'umunani n'ibice icyenda ni radiyo ijwi rya amerika iminsi yose kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
nenda biciye ku masonga nkitangura harabura amasaha make ngo sentare nkuru mu rwanda iburanisha ibyaha byambukirana imbibe n'ivyaha vy'iterabwoba ifata ingingo ku rubanza rwa bwana paul rusesabagina urubanza rwiwe rugiye gusomwa mu gihe yarwisokoyemwo yagiriza ubutungane bw'u rwanda guhengama umumenyeshamakuru wacu yahita bagira ubusa aragaruka ku bikuru bikuru kuri rusesabagina n'urubanza rwiwe bwana paul rusesabagina ugiye gusomerwa urubanza kuri uyu wa mbere ubushinjacyaha bumurega ibyaha icyenda byiganjemo iby'iterabwoba rusesabagina yatawe muri yombi mu mpera z'ukwezi kwa munani umwaka ushize w'ibihumbi bibiri na makumyabiri dubayi muri leta z'abarabu ziyunze mu buryo butavuzweho rumwe nyirabayazana wa byose ni ibitero byagabwe n'umutwe wa mrcd feleni mu bice bitandukanye by'u rwanda birimo ibyo mu majyepfo y'igihugu ku ishyamba rya nyungwe ndetse no mu murengerazuba bw'u rwanda kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani ni ibitero byumvikanyemo impfu z'abasivile gukomeretsa gutwika no gusahura imiryango mpuzamahanga irengera uburenganzira bwa muntu nka human rights watch ufite icyicaro muri leta zunze ubumwe za amerika ndetse na bimwe mu bihugu bya rutura byavuze ko rusesabagina yashimuswa ariko ku ruhande rw'u rwanda rukavuga ko ibyo atari ukuri nyuma y'igihe gitegerejwe mu rwanda mu kiganiro n'abanyamakuru ku bitangazamakuru bya leta perezida w'u rwanda paul kagame yavuze ko rusesabagina ariwe wizanye mu rwanda mbere y'ifatwa rya rusesabagina wiswe intwari kubera filime hoteli rwanda igaragaramo ko yarokoye ababarirwa mu gihumbi magana abiri bari bahungiye muri hoteli de mirikorine iri mu mujyi wa kigali mu gihe cya jenoside habanje gufatwa karikisi nsabimana bakunze kwita sankara wari umuvugizi w'umutwe wa fln sankara yakunze kumvikana haba mu bitangazamakuru mpuzamahanga no ku mbuga nkoranyambaga yemeza ko aribo bagabye ibitero ku rwanda mu rukiko sankara yarezwe umurundo w'ibyaha cumi na birindwi byiganjemo iby'iterabwoba mu miburaniro asa n'ushaka guhunga uruhara aregwa akavuga ko byinshi byabazwa bari bamukuriye barimo rusesabagina yita shebuja imbere y'ubutabera bw'u rwanda rusesabagina washyiriweho uburinzi budasanzwe yibonye areganwa n'itsinda ry'abandi bantu makumyabiri barimo abari abavugizi b'umutwe wa fln yavuze ko yagejejwe mu rwanda ashimuswe bityo ko icyo cyagombye kubanza kwemezwa n'inkiko ingingo yatewe utwatsi n'umucamanza rusesabagina yahakanye kandi ko ari umunyarwanda ko afite ubwenegihugu bw'ububirigi aha havuga ko akimara kuva mu rwanda yafashwe nk'imfubyi ya loni ibyo n'ibindi urukiko rwarabyanze mu rukiko hagaragayemo umutangabuhamya w'umurundi uba mu bubirigi musenyeri constantin niwe mungeri washinje imbona nkubone rusosabagena ko yari azi umugambi yise mubisha wo kugaba ibitero ku rwanda uyu yemeza ashimitse ko yakoranye n'urwego rw'ubugenzacyaha mu rwanda rib mu kumureshya akamugeza mu rwanda uwari minisitiri w'ubutabera icyarimwe n'intumwa nkuru ya leta bwana johnston businge mu biganiro yagiranye na televiziyo ya al jazeera yemeje ko leta y'u rwanda ariyo yishyuye indege yo kuzana i kigali rusesabagina akibona ko ibyo yasabaga bitubahirizwa n'urukiko bwana rusesabagina yahise afata umwanzuro wo kwikura mu rubanza rugakomeza adahari kugeza rupfundikiwe mu byifuzo by'ubushinjacyaha ku bihano by'abaregwa ku isonga rusesabagina ufatwa nka kizigenza w'itsinda yasaba igihano gisumba ibindi byose mu butabera bw'u Rwanda cyo gufunga ubuzima bwe bwose uregwa avuga ko yavugishije uburenganzira bwo kwihitiramo ubwunganizi nkakwibutsa ko mu kwezi kwa munani uyu mwaka umunyamategeko wo mu Bubiligi Vincent Rilke yari yaje kunganira rusesabagina mu nkiko z'u Rwanda ariko ahita ahambizwa shisha itabona yashinzwe kwinjira ku butaka bw'u Rwanda nk'umukerarugendo bagatungurwa kumubona mu mwambaro w'abanyamategeko hagati mu kwezi kwa kabiri uyu mwaka abadepite bagize inteko ishinga amategeko y'umuryango w'ubumwe bw'i Burayi bamaganye bivuye inyuma ifatwa rya rusesabagina bavuga ko habayeho ishimutwa ibazwa n'ifungwa ridakurikije amategeko bya rusesabagina ndetse bagasaba ko ahita arekurwa kuri ibyo ariko inteko ishinga amategeko y'u rwanda nayo ntiyaryumyeho ihita iterana isubiza inteko y'umuryango w'ubumwe bw'i burayi ko ibyo ikora ari ukwivanga mu mitegekere y'u rwanda muri uko kwezi kwa kabiri umwaka kandi bamwe mu bagize kongere ya leta zunze ubumwe za amerika bakomoka mu mashyaka yombi ni ukuvuga abademokarate n'abarepubulikani bandikiye umukuru w'u rwanda paul kagame bamusaba guhita bamurekura mu ibaruwa yabo bagasaba perezida kagame kugarura mu mutekano paul rusesabagina muri leta zunze ubumwe za amerika nk'umuntu ufite uburenganzira busesuye bwo kuhatura kandi wabonye umudari w'ikirenga wa gisivili utangwa n'umukuru w'igihugu cya leta zunze ubumwe za amerika witwa presidential medal of freedom ibi byajyanaga no kuba umuryango utarahwemaga kumutabariza umunsi ku wundi mu gisubizo leta y'u rwanda yahaye abagize kongere ya amerika yavuze ko gusaba perezida w'u rwanda kwivanga mu mikorere y'inkiko bidakwiye ikizeza ko rusesabagina agomba gucibwa urubanza ruboneye mu burenganzira yemererwa nk'abandi bose mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na rimwe kandi rusesabagina yahawe igihembo cyitwa the tom lentos human rights award cy'umuntu witangiye uburenganzira bwa muntu icyo gihembo nicyo kwibukanya kwigendera depite tom lentos waharaniye uburenganzira bwa muntu ku isi igihe kirekire ahabwa icyo gihembo yarabaye umuntu wa gatatu kuva cyatangira gutangwa mu mwaka w'ibihumbi bibiri n'icyenda hari ababisesengura bakavuga ko gufatwa nk'intwari kwa rusesabagina kwaba kwarabaye intandaro yo kurebwa nabi bikomeye na perezida w'u rwanda paul kagame ku babibona batyo bavuga ko umukuru w'u rwanda nta wundi muntu aba yifuza kumva ashyirwa mu majwi ko yagize ubutwari ku mateka arebana na jenoside yo mu gihumbi magana cyenda mirongo cyenda na kane ubwo aheruka mu kiganiro cya vuba n'abanyamakuru mu kwezi kwa cyenda perezida kagame yagereranije ibyo bavuga nk'amatakaragasi ku bwa bwana kagame ntaziranye na rusesabagina yamweretswe na bwana faustin twagiramungu igihe yari minisitiri w'intebe perezida kagame avuga ko ikirebwa ari ibyaha rusesabagina aregwa ibirenze ibyo bigamije kuyobya abantu kugeza ubu rero ijwi rya amerika ibagezaho iyi nkuru uretse gusa kubibutsa ibikuru bikuru byaranze dosiye ya paul rusesabagina nabo baregwa n'ibyaha by'iterabwoba benshi bategerezanyije amatsiko icyemezo cy'umucamanza ku baregwa bose uhereye kuri bwana rusesabagina ufatwa nka kizigenza w'itsinda eha bagira ubusa ijwi rya amerika i kigali agezweho mu gisata ca sport nayo nyene nari nayabemereye turahera mu burundi mu mupira w'amaguru imigwi ya mesaje ngozi na bumamuru yariko iraserukira uburundi mu nkino za afurika yose yaraye isezerewe muri basketball naho mu nkino zibanziriza ihiganwa imirwi ya dinamo kerne n'urunani iramaze kuronka uburenganzira bwo kuzokina inkino z'igice ca kabiri gishira ica nyuma ibi byose tubibaza mugenzi wacu desire hatunga imana ari kigali mu rwanda iyo migwi uko ari itatu yaronse uburenganzira bwo kuja muri izo nkino z'igice cya kabiri gishira icya nyuma kuri uno w'imana mu nkino zitari zoroshe na gatoya kumenya uhava atahukana intsinzi urukino rwari rurindiriwe n'abantu benshi rwahuje n'usitari n'urunani rwagiye kurangira abakunzi b'urunani bari baherutse gutsindwa n'uwo mugwi umutima uri mu kubavamwo urunani rukaba rwagiye gushikira intsinzi ku isegonda ya nyuma ku manota mirongo itandatu n'icenda kuri mirongo itandatu n'umunani umumenyereza w'urunani amenyesha ko bikimugoye kubera abakinyi benshi baguze bataramenyerana kandi n'inguvu zabo zikaba zitaragaruka ku rugero yifuza biturutse ku bihe bahoramwo muri rusange urabona ibibazo ko habayemo akantu k'agafatige akantu k'agafatige baraturuta gatoya ariko novuga ko nabone vyari vyabakundiye defense yacu yari imeze nabi ni ekipe mfise ni ekipe nshasha abakinyi benshi bashasha kandi aho bavuye hose abakinyi nka batanu baba bamaze amashampiyona batariko barakina nka tuwama kubera ivya lockdown ivya covid rero urumva nizo hantima turiko turademara kugira tubahuze je nabone kugira je individuelle yabo muri keso za shoot nizo penetration nizo movement bazimaze igihe badakina urumva ko resultat zitaba zizoroha ariyo defense niyo atake bibe facile navuga ko mu rusange ndavyo yuko tugiye tuye turagenda n'umwanya bizotwora ko dusanga dukinira urukino rwiza umumenyereza wa New Star wewe amenyesha ko urukino barutakaje kubera abakinyi biwe bamwe bagiye barakwiza amakosa abandi bagakomereka Bo nibaza yuko nta kintu kindi cyabuze ariko agiye turasemu kartaniyo bagiye kudusigira abaye amtie horash makani n'igimbuyi yarakwigije amakosa yagize amakosa ane muri deuxième carton donc fallait ko tumuruhurira agaruke muri quatrième carton donc mbuye gituma mvuga yuko ari cyo kintu cyabaye ko mbuye ari fort cyane muri attaque niyo penetra muri zone yabo niyo bakoresha amakosa niyo destabilize zone yabo ariko sinubisigura ko ari mbuye wenyene habaye horash makuri turasemu carton yacu abakimba dakwigije konsenye neza ariko nibaza ko tugiye kubikosora uwo mumenyereza aramenyesha ibyo azokosora igihe baramuka aronsa akaryo ko gushikana umugwi wiwe mu gice cya kabiri gishiri ca nyuma mbo icyo kigiye gukosora cyane cyane ni ikintu cyo kwiga ingene tu, tugabanya ibintu by'amatiro do trois points cyane ni ni c'est vrai ni point fort yacu muga na rimwe rimwe ni handicap yacu kuko twatera ama trois points menshi atanakenewe twihuse rero bisigura ko tuyikosora icyo kintu amatiro do loin turabenye n'icyo twigira twinjira n'indani tuwakinire cyane donc tuvaria maje hama tunakosore cyane cyane defense yacu troisième carton twaregeje cyane wundi mugwi waronse intsinzi bigoranye cyane ni dinamo yatsinze rezipo ku manota mirongo irindwi kuri mirongo itandatu n'icyenda kerne nayo yatsinze remesha ku manota mirongo itandatu n'atandatu kuri mirongo itanu n'indwi mu mupira w'amaguru naho imigwi yaserukiye uburundi mu nkino za afurika ntiyashoboye kubyitwaramo neza mu nkino zo gusubiriza ikongo brazaville umamuru yatsinzwe igitsindo kimwe na diable noir mu gihe iyo migwi yari yanganije ubusa ku bundi mu rukino rwa mbere eka na mesaje ngozi nayo nyene mu rukino rwo gusubiriza yatsinzwe igitsindo kimwe ku busa na gendarmerie nationale yo mu gihugu ca niger mu rukino rwa mbere iyo migwi yari yanganije igitsindo kimwe ku kindi imigwi rero y'uburundi mu gukina irinda gusembera aho ikinira kubera ata kibuga gikwije vyangombwa vyo kwakira inkino mpuzamakungu gihari mu burundi yose ikaba yarayisezeye rugikubita desire hatungimana kigali ijwi rya amerika desire hatungimana cukorerwa mu ngata na jean claude munyandinda we agiye kutubwira yagezeho mu gisata ca siporo mu rwanda
mu mukino w'intoki wa voleboro irushanwa ryo guhatanira igikombe cya afurika cy'ibihugu ku makipe y'abagore ryari rimaze iminsi ribera mu rwanda ryaraye rirangiye ikipe y'igihugu ya kameruni niyo yegukanye igikombe nyuma yo gutsinda ikipe y'igihugu ya kenya amaseti atatu kuri imwe iri rushanwa ryarangiye nta nkuru kubera ko ryari ryaramaze iminsi itatu ryarahagaze kuva kuwa kane kugeza kuwa gatandatu w'icyumweru gishize muri iyo minsi itatu abakunzi ba voleboro bari mu gihirahiro nyuma y'uko hatanzwe ikirego cy'uko ikipe y'igihugu y'u rwanda yakinishije abakinnyi bane batujuje ibyangombwa abo bakinnyi ni abakobwa bane b'abanyabrezilikazi aribo Aline Squiera, Moreira Gomez Bianca, Aponario Caroline na Mariana da Silva. Ishyirahamwe ry'umukino wa volleyball ku isi byafashe umwanzuro wo gutera amaga ikipe y'igihugu y'u Rwanda mu mikino yari imaze gukina ndetse igahita isezererwa mu irushanwa. Iri shyirahamwe kandi ryasabye Minisiteri ya Siporo y'u Rwanda gukomeza ibikorwa birebana n'iyi mikino, ariko ishyirahamwe ry'umukino wa volleyball mu Rwanda rikigizwa ku ruhande. Ejo ku cyumweru imikino yarasubukuwe muri kimwe cya kabiri kirangiza, Kenya isezerera Maroc, Cameroon ikuramo Nigeria. Maroc yegukanye umwanya wa gatatu nyuma yo gutsinda Nigeria amaseti atatu ku busa tugarutse ku bihano byafatiwe ikipe y'igihugu y'u Rwanda y'abagore muri volleyball si ubwa mbere u Rwanda rukubitwa amaga ko no mu mupira w'amaguru byigeze kubaho mu mwaka wa 2014 icyo gihe igihugu cya Congo Brazzaville cyareze u Rwanda kuba rwarakinishije rutahizamu Teddy Etekiyama ukomoka muri Repubulika na Demokarasi ya Congo wakoreshaga imyirondoro itandukanye kuko yari afite n'amazina ya Dadi Birori yari yarahimbiwe mu Rwanda tunyarukiye mu mupira w'amaguru ejo bundi kuwa gatandatu ndetse n'ejo ku cyumweru amakipe abiri ahagarariye u Rwanda mu guhatanira ibikombe bya Afurika by'amaklub yabonye amatike yayo yo gukomeza mu cyiciro gikurikiraho kuwa gatandatu mu irushanwa ry'impuzamashyirahamwe y'umupira w'amaguru muri Afurika ikipe ya AS Kigali yo mu Rwanda yakuyemo Olympique de Missilisima yo mu birwa bya Comore yinyagira ibitego bitandatu ku busa mu mukino ubanza wari wabereye mu mujyi wa Moroni AS Kigali nabwo yari yatsinze Olympique de Missilisima ibitego bibiri kuri kimwe mu irushanwa ry'amakipe yabaye ya mbere iwayo ikipe ya APR FC yasezereye mu buryo bugoranye ikipe ya Mogadishu City Club yo muri Somalia nyuma yo kuyitsinda ibitego bibiri kuri kimwe mu mukino wayo ejo ku cyumweru ku isade ya Kigali i Nyamirambo umukino ubanza wari wabereye muri Djibouti aya makipe yombi yari yanganyije ubusa ku busa mu cyiciro gikurikiraho ikipe ya AS Kigali izahura na Darling Club Motema Pembe yo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo naho APR FC ikazakina na Etoile du Sahel yo muri Tunisia yari Claude Munyandinda i Kigali ijwi rya amerika washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda nshuti mwarimu duteze amatwi ni nongaha duce tuba turabangiriye amakuru n'ibiganiro byacu vya mbere vya kino gitondo n'ibiganiro byari biremeshejwe na Joe Diane nini nahazwe dushimire abagize uruhara bose mu itegurwa ryavyo muri bo harimo Fasila Gebehu yegeranije amajwi yacu ahanje tubaza kongera mu biganiro n'amakuru atandukanye yo mu masaha ari imbere mu kubandanya tubifurize igitondo ciza n'indwi nziza mu banyu no mu vyanyu
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.